ఇది నిజ్ ది అమేరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyongabo impamvu za politiki ntabwo twebwe turi abanyapolitiki twe turi abacuruzi nk'uko mubibona twaguze mu cyamunara cya rwanda reveni ibyo ngibyo ntabwo tubizi nta nicyo twabivugaho cyane uwo ni james rudasingwa avugira kigali investment company mu mpfunyapfunyo kic yaraye iguze mu camunara inyubakwa y'ubucuruzi utc y'umugwizatunga w'umunyarwanda yahunze u rwanda ayabatwa tribert rujugiro iyi nkuru n'andi makuru ku vyirwa bitaratangura gushika muri iki gihe ku banyeshuri b'abarundi bo mu makambi y'impunzi muri tanzania no ku myiyerekano y'impunzi mu ikambi ya nakivale mu gihugu ca uganda tubafitiye turayagarukako mu kanya kari imbere yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana uramutse aloyisi
Maramutse Fidele tuyahere ku makuru avugwa ku Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yarabonanye n'umushyikiranganje w'uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Aime Nyamitwe i New York hano muri leta z'ubumwe za Amerika mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa onu kuri wa mbere nyene guterres yarahogeje uburundi buheruka kubura impunzi ziciwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo akizera ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gutanga umuco ku vyabaye guterese na nyamitwe baraganiriye no ku biganiro bihuza abarundi umunyamabanga mukuru wa onu asaba leta y'uburundi gufata aka karyo igatunganya ibiganiro bihurikiyemwo abarundi bose yemeza ko onu itazohengeshanya gufata mu mugongo ivyo biganiro ibicishije ku ntumwa yayo idasanzwe no mu gushigikira umuhuza yagenywe n'akarere ko muri afurika y'ubuseruko mu gufasha kumvikanisha abarundi muri uyo mubonano n'umushikiranganji nyamitwe guterese arangiza asaba leta y'u Burundi kwitaho ibibazo by'agategaakazi na muntu mu Burundi no gukingira abanyagihugu bayo igihugu cha sudani caratangaje ejo kuwa mbere ko kizokongereza utwigoro two gusubira kugiranira imigenderanire myiza na leta z'ubumwe za amerika ivyo ni nyuma y'uko abategetsi ba amerika bakuye sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa amerika perezida wa amerika donald trump yafashe ingingo yo gukura sudani kuri urwo rutonde imbere y'ingingo yo ku itariki ya cumi na kabiri cy'ukwezi kw'icumi kuza aho bitegekanijwe ko afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano by'ubutunzi bimaze imyaka cumi amerika yarafatiye ico gihugu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa sudani bwamenyesheje ko ingingo ya perezida trump ari intambwe ikomeye mu migenderanire hagati ya amerika na sudani ubwo bushikiranganje butangaza ko ivyo vyabaye kubera ibiganiro vyamaze igihe no gukorana kwateye kwiyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri ku bibazo vyerekeye akarere n'amakungu ubwo bushikiranganje bumenyesha kandi ko sudani izokongereza utwigoro twayo kugira ikureho inzitizi zose zishobora kugeramira imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu bibiri hano muri leta z'ubumwe za amerika ubugizi bwa nabi burimwo n'ubwicanyi bwariyongereye ku nshuro ya kabiri muri leta z'ubumwe za amerika mu mwaka uheze ibiharuro byatohojwe mu biro by'ibipolisi byo muri amerika yose byerekana ko ubwicanyi bwiyongereye ku bice bine n'igice kimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe mu mwaka w'imbere yaho wa bibiri na cumi na gatanu bwari bwiyongereye ku bice bitatu n'ibice bitatu ku ijana ivyo bigaragara muri raporo y'umwaka y'ibiro fbi bijejwe gutohoza ivyaha fbi ikamenyesha ko hafi ivyaha vyababa umuriyoni n'ibice mirongo ibiri na bitanu ari vyo vyakozwe mu mwaka uheze muri leta z'ubumwe za amerika hose abanyamerika ibihumbi cumi n'indwi n'amajana abiri na mirongo itanu nibo bishwe mu mwaka uheze raporo ya buri mwaka ya fbi yisunga ibiharuro bitangwa n'ibiro bya- by'ibipolisi byose biri muri amerika hamwe n'ibindi bisata bijejwe kubahiriza amategeko ibyo biharuro byerekana kandi ko no muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubwicanyi buzobandanya bwiyongera muri irake abantu mirongo ine na babiri bari baciriwe urubanza rwo gufa bagirizwa ubwicanyi butandukanye gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no guturitsa ibisasu kuri uyu wa mbere niho bicwa bamanitswe ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa iraki ibyo byabereye mu ibohero ryo mu gisagara ca nasiriya kiri mu bumanuko bwa irake kandi n'imiryango y'abo bantu niho yari ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international mu itangazo ryashikirije ejo nyene rivuga ko ribabajwe cyane kubona hari amaleta agikoresha bene ivyo bihano kugira yerekane ko yitaho ubutu- ubutungane n'umutekano ku bwa amnesty international iraki nico gihugu kiza imbere y'ibindi bihugu mu kwica imbohe muri ubwo buryo bwo kuzimanika mu nyuma kigakurikirwa n'ubushinwa hamwe na koreya na, na, na arabiya saudite ubushikiranganji wa koreya ya ruguru hajejwe imigenderanire n'andi makungu ri yonge ho yavuze ko leta z'ubumwe za amerika yatangaje intambara ku gihugu ciwe kandi ko bazokwivuna mu gihe boterwa uwo mushikiranganji avuga kandi ko bafise uburenganzira bwo gukorora indege z'intambara za amerika naho zitazoba zirinjira ku butaka bwacu ibiro by'umukuru w'igihugu white house aha muri amerika byo byatangaje ko bitigeze bitangaza gutera ico gihugu
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere inyuma y'indwi zibiri amashuri y'intango n'ayisumbuye yatanguye mu burundi ku banyeshuri b'abarundi bo mu makambi y'impunzi muri tanzania n'ubu ivyigwa ntibiratangura ikibazo bafise ahanini ni uko batararonswa ibikoresho vy'ishure ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania cokime n'ahandi abanyeshuri bakurikirana ivyigwa bitangwa mu gihugu cabo c'amavukiro mu gihe amashuri haheze indwi zibiri atanguye muri ayo makambi y'impunzi ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho catumye hoho n'ubu abana bataratangura kwiga izo mfashanyo zabwirizwa gutangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho indero akorana na hcr yitaho impunzi ubu ni umwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya nyarugusu twavuganye n'ibitabo ntacyo dufite ukajya usanga nyine ni ibintu by'ingorane nyine mwe nuko oya nta kintu na kimwe dufite dufite inosa nta karamu nta kaye ntaki ikaramu nyine uricaye nyine ukayirondera urumva hariho nk'abantu baba baradusanga nko nk'ibyo umwaka uheze urumva nk'iki dufite niyo zahebye usanga ari ingorane bazaduhitiyemo umwe mu barimu bo muri iyo kambi ya nyarugusu yatubiye ko n'aho bagize ngo baratangura kugira ngo barindirire mu ishuri ko ibikoresho biboneka usanga ubwinshi bw'abana butuma bamwe bahagarara kubera kubura aho bicara bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane ndavuze icyo kibazo kiraduhanze cyane rwose nk'ubu turiko turayaga ndi ku ishuri imwe kusanzwe ndi umwigisha nokubwira yuko mu ishuri mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangahe ni bane ku ntebe aho usanga ari batanu nko mu mashuri mato mato hoho ibibazo bimwe bidatanzwe ahandi ko ndavuga bane ku ntebe canke batanu muri segonderi muri primere ho usanga bamwe bahagaze abandi bicaye urumva agatebe kamwe kadatanzwe ikindi nacyo gushika ine saha abanyeshuri bararonka ibikoresho bakoresha amakaye amakaramu ni ukuvuga gushika ino saha kandi baravuga ati mbega bazobitanga ryari no mu ikambi ya nduta ni nk'uko hoho yongera ko ubukene bw'intebe n'amasomero yo kwigiramwo bigatuma abanyeshuri bamwe biga bicaye munsi y'ibiti uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya nduta hariho amadogera atariga neza nko mu wa mbere mu wa kabiri ho haba hari abana benshi n'ubu ntibaratonda ku ishuri ntibazi ngo no ku kibaho hava gute nka barya abana baba bahiga ibi byose bikoresho n'ingorabahizi kuko intebe nta zihari ibibaho nta bihari ibi byose ni ingorane Ibi byerekeranye n'amakaye nta gikoresho na kimwe gihari kirazi Ah, amaniforume yo biganye bicanga cyane nta maniforume hano baratangura kugira gukarira kuko ntayo barigera bazana n'umunsi n'umwe bambara impuzu zisanzwe amakaramu n'amakaye nivyo bikiri ingorabahizi gusa kuko ari byo bari basanzwe bamenyereye baronka bose guhera muri premiere dogere kugera muri troisieme dogere nta n'umwe yiga mu ishuri uretse ka premiere cycle bigira he munsi y'ibiti kuvuga urafata umuguru wawe urafite umuguru w'abana mirongo itandatu uratwara munsi y'igiti nyine ukesitara yakagwe intebe n'izo zikiri ingorabahizi ntiziraza n'ubu bamwe bicara hasi abandi bakicara ku matafari ikibabona cumi kegeka ku giti mukiga nk'uko nyine imvura iguye naho imvura iguye akazi kaba gahagaze umwe mu babyeyi muri iyo kambi yizeye ko muri iyi ndwi ibyo bikoresho bizotangwa kugira ngo ibyigwa bihebe bitangure ibikoresho biratangwa bari batwizeye yuko bagira batuzanye imishorome ku mashuri atandukanye nayo nyene nazo nyene ziratangwa mugabo turizera yuko guhera batubwiye ko bazotangura kubitanga guhera ku wa kabiri bo abo muri pirimeri ugiye ibikoresho bizotangwa guhera ku munsi wa kabiri nico kimwe na segondere izindi bazigirwa zizatangwa kwa mbere y'indwi iza gukwiye gutanga ibikoresho bariko baritegura no gutanga niforume muri iyo kambi ya nduta abana bageze kwiga bariko barandikwa hakoreshejwe uburyo bwa none nivyo vyatumye ivyigwa bicererwa kuko gushika ubu bataraheza kwandikwa amakambi y'impunzi ari muri tanzania ni atatu harimo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'inturagati mu gihugu muri tanzania hamwe n'ishirahamwe hcr muri abo abana bageze kwiga barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc impunzi z'abakongomani zo mu ikambi ya nakivare mu burengero bwa uganda zarakoze imyiyerekano y'amahoro kubera ikibazo c'inzara hamwe n'imyuzurane yononye amazu hamwe n'ivyimburwa vyazo zivuga ko zigiye kwicwa n'inzara kubera zitakibona ivyo gufungura bitunze imiryango yazo iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika igniatus bahizi impunzi z'abanyekongo twavuganye ku murongo wa telefone zivuga ko inzara zimereye nabi kandi ko bagenzi babo bamwe batangiye guhunga mu nkambi baje ahantu hataramenyekana kubera ikibazo cy'inzara izo mpunzi zivuga ko buri muntu ahabwa ibiro bitatu by'ibigori hamwe n'ikiro kimwe n'inusu by'ibishyimbo kugira ngo bimutunge kumara ukwezi kandi ibi bitashobora gutunga umuntu ukwezi kose navuganye n'umuvugizi w'umuryango utanga ibiribwa hano mu mpunzi wa pamu lidia wamara ambwira ko atari ubwa mbere impunzi zinubira ikibazo cy'ibiribwa bike avuga ko atari ikibazo cy'impunzi z'abakongomani gusa ahubwo ko ibyagenerwaga impunzi muri uganda hose byagabanijwe kubera umubare munini w'impunzi kandi imfashanyo babona yo kugurira impunzi ibiribwa ikaba itariyongeye mu buryo bukwiranye n'imibare y'impunzi ziza mu gihugu umunsi ku wundi Charlie Yaxley umuvugizi w'umuryango HCR wita ku mpunzi we yambwiye ko hatabaye imyigaragambyo ahubwo ko ari impunzi nkeya zaje ku biro bya HCR mu nkambi zisaba ko ubwinshi bw'ibiribwa zihabwa bwakongerwa Yaxley avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi byagabanijwe ibice mirongo itanu ku ijana guhera mu mwaka ushize kubera amikoro make yongera gusaba amahanga kongera gutera inkunga HCR n'igihugu cya Uganda kugira ngo iki kibazo gikemurwe ati kandi HCR igiye gutangira gusuzuma uko imyuzure yakosheje izi mpunzi mbere y'uko yashaka uburyo bwo kuzifasha ukurikije uyu muryango utabara imbabare HCR inkambi ya Nakivale icumbikiye impunzi zisaga ibihumbi ijana kandi akaba ariyo nkambi muri Uganda irimo uruvange rw'impunzi z'amahanga menshi agera ku bihugu cumi na bine birimo Burundi, u Rwanda, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Repubulika ya Congo n'ahandi imibare iherutse gutangazwa n'ikigo cya leta gishinzwe impunzi yerekana ko muri rusange ubu uganda icumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana atatu kuri abo abasaga gato imiliyoni imwe akabakomoka muri sudani y'epfo honyine uganda akaba aricyo gihugu cya kabiri gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi hose ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo ku munsi wa mbere niho hafatwa ingingo yo kugurisha icamunara inyubakwa y'ubucuruzi utc y'umugwizatunga w'umunyarwanda Tribert Rujugiro iyo nyubakwa yaguzwe na Kigali Investment Company ku mafaranga agera ku miliyaridi indwi y'amafaranga y'amanyarwanda ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ububusa uko biza kugenda rero umuntu wumva ashaka kwitabira ino cyamunara araza hano mwandike nimara kumenya abantu baje muri cyamunara ndabona gutangaza igiciro fatizo tuza kugenderaho muri cyamunara Maitre Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga ku isaha ya saa munani hano mu Rwanda aratanga amabwiriza mu kugurisha mu cyamunara inyubako UTC y'umunyemara y'abatwa Tribert Rujugira iri mu mujyi wa Kigali n'umuhango watangiye hiyandikishije abantu cumi n'umwe bashakaga kwinjira mu ipiganwa Maitre Habimana yatangaje igiciro fatizo kandi atanga umwitangirizwa ko ntawe ugomba kukijya munsi igiciro fatizo mutega amatwi miliyari esheshatu miliyoni magana atandatu mirongo itatu n'icyenda ibihumbi magana atatu magana atandatu mirongo itatu na bitandatu n'amafaranga magana atatu mirongo itatu n'atandatu muri cumi n'umwe bari biyandikishije harimo umugore umwe bakimara kumva igiciro fatizo hagaragaye abantu batatu ni kigali investment company unity company na bwana pascal kanyandekwe wagaragaye ku giti cye nta kayaba bari mu cyamunara bakunze kugaragaza batangiye bwana kanyandekwe agereka miliyoni eshanu z'amafaranga ku buryo hari n'abagerekaga ibihumbi makumyabiri by'amafaranga aha cyamunara yaberega kuri utc hari haparitse imodoka landi kuruza vewiti y'umukara ifite plaque rad zeru mirongo inani j yarimo abantu nka babiri mu ntebe z'inyuma ibirahuri byazo byijimye batasohokaga ku buryo bavugaga ibiciro by'icyamunara bakunze kugenda buri mwanya buri mwanya bajya kubabaza bakabona kongera ibiciro nyuma y'amasaha atatu ni ukuvuga ku isaha ya saa kumi n'imwe mu kadomo umunyamategeko yatangaje ko kigali investment company ariyo yegukanye inyubako UTC na miliyari esheshatu na miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga hatanzwe miliyari esheshatu miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi ibihumbi ijana na mirongo itanu byatanzwe na kampani yitwa keyisi
ubuyobozi bwa KIC limited bwahise bushyira umukono kuri sheke y'amafaranga iguze y'inyubako ya rujugiro nyuma y'umuhango metere vedaste habimana yadutangarije ikigiye gukurikira mu rwego rw'amategeko amategeko icyo ateganya ni uko mwabonye ko batanze sheke abaguze muri cyamunara ntabwo bagomba kurenza umunsi w'ejo amafaranga atageze kuri konti twababwiye agomba kugeraho hanyuma namara kugeraho tuzabaha icyangombwa cy'uko baguze muri cyamunara binjire mu byo baguze muri cyamunara kuba rwanda reveni igomba kubona amafaranga yayo ubwo amafaranga namara kugera kuri konti tuzakora raporo tumenyeshe rwanda reveni ko ifata amafaranga yayo hanyuma ndi agomba kujya ahandi naho tuhavuge hagomba kujya abaguze utc aribo kic limited ni abantu icumi bishyize hamwe mu bushoramari bw'inyubako ubuyobozi bwa kic bwakunze gusigana kuhavugisha itangazamakuru maze birangira bwana james rudasinga uvugira kic atuvugishije ahera ku kamaro utc izabafasha iyi nzu izafasha kugira ngo umusaruro twabonaga wiyongere bidufashe ndetse na leta kubona indi misoro dore ko yagurishijwe kubera imisoro itatangwaga ndumva ari ibyo kandi no guha abantu benshi akazi muzayigumisha ukwiri cyangwa muzayivugurura ntabwo turamenya gahunda yayo ko yubatswe ariko nitumara kuyimenya ubwo nibwo tuzafata umwanzuro Philbert Rujugira aravuga ati inzu ye igurishijwe ku maherere ku mpamvu za politiki nkamwe muyiguze nta mpungenge mufite ko nk'uko babivuga ati imyaka n'imyaka azayisubirana nta mpungenge
impamvu za politiki ntabwo twebwe turi abanyapolitiki twe turi abacuruzi nk'uko mubibona twaguze mu cyamunara cya rwanda reveni ibyo ngibyo ntabwo tubizi nta nicyo twabivugaho cyane arongera akanavuga ati uko biri kose izagurwa na leta muravuga ko nimwe muyiguze nta kundi kuboko kubasunditse kuba mwagura ino nzu ubwo waba usa nk'uvuga ngo kigali site maketi nayo ntabwo ifite agaciro ahubwo karenze iyi ngiyi kigali site maketi ifite agaciro karenze utc rero twebwe nta wundi muntu uretse ko twaje twitabira icyamunara nk'uko bagitumiye amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni ijana niyo avugwa ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority cyishyuza umunyemari rujugiro muri utc kuva mu bihumbi bibiri na karindwi bibiri na cumi na gatatu nk'imisoro atishyuye rujugiro ntayemera akavuga ko hari uburyo ubutegetsi bw'u rwanda bwahisemo bugamije kumutwarira imitungo iyi nyubako iguzwe miliyari zigera kuri zirindwi z'amafaranga rujugira avuga ko ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri z'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga barirwa muri miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga uretse kuba rujugira azwi nk'umunyemari ukomeye yanabayeho umujyanama wa perezida paul kagame mu by'ubukungu nyuma aza gushwana n'ubutegetsi ava mu gihugu azwiho ko yabaye mu nama y'ubutegetsi y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi azwiho kandi ko yafashije bya hafi ingabo za rpa mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali inyuma y'iyo camunara radiyo ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana na ayabatwa tribert rujugiro ntivyashoboka yamara mu minsi mike irangiye ijwi rya amerika ryavuganye na ayabatwa tribert rujugiro ku bijanye n'iyo nyubakwa utc muri ico gihe yaburiye umuntu azogura iyo nyubakwa kuri mikro ya mugenzi wacu etienne karekezi kuba rero barayifashe bakavuga ngo bagiye kuyimanaginga urumva ko bari bafite ibindi bintu inyuma batekereza nibyo rero n'ubu bikomeza bashobora kubagenera yuko biriya byo kuyigurisha nta n'ubwo bikunda kuko nta muntu w'umucuruzi cyangwa umuntu ufite amafaranga ye afite mu mutwe hazima ashobora kugenda ngo agure ikintu nka kiriya azi ibibazo gifite ahubwo uko bizagenda yego bariya bategetsi sinzi uwo ari we muri bariya bategetsi azikingiriza umuntu agende ayigure ku izina rye njye mbona aricyo nicyo bagamije niba se mbumva neza bwana rujugiro muravuga ko icyo ari cyo mwavuga cyihishe inyuma y'icyemezo cy'ikigo cya leta cy'imisoro n'amahoro mu kugurisha inzu yanyu mu cyamunara ni umuntu agomba kuba hari umuntu uyifuza kuba yayigura noneho agashaka kuyigura mu cyamunara ariko nawe uwo muntu uwo muntu aribeshya kuko biriya bintu byo kugura ikintu cy'umuntu kiba ari icy'umuntu kandi iriya regime ihari ntabwo ni nk'izindi zose umunsi umwe izagenda uwo muntu washyizemo ayo mafaranga azayatakaza kuko nisubirayo bazabisubiza
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu nama nkuru ya onu perezida wa amerika donald trump yaravuze ashimitse yuko imigambi ya onu yotera imbere mu gihe iryo shyirahamwe ribaye urunani rw'ibihugu bikorana mu bwigenge bwabo kandi bagakora barondera ugukomeza umutekano iterambere n'amahoro yabo nk'ibihugu n'amahoro y'isi yose perezida Trump ati ntitwiteze yuko ibihugu bitandukanye byogira imico n'imigenzo imwe cyangwa ngo amaleta yose akore mu buryo bumwe atariko twiteze yuko ibihugu byose byo kubahiriza inyungu z'abenegihugu babyo bikubahiriza uburenganzira bwa buri gihugu cyose cigenga Trump yavuze ko ibihugu bikomeye bireka ibindi bihugu bigakurikiza imico kama yavyo hamwe n'ibindi bintu byose bijyanye n'imico badahurije ko harimwo imigambi ya buri gihugu cyose ntiyabe ukwihanganirana gusa ariko hakaba ugukorana bivuye mu kubahana Trump ati ibihugu bikomeye kandi byigenga birareka abanyagihugu bavyo bagahitamwo ubuzima na kazoza kabo ati kandi ibihugu bikomeye birareka abanyagihugu bavyo bagatera imbere mu migambi yose imana yategekanije ku buzima bwabo perezida trump yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika ata migambi ifise yo kuremera uwo ari we wese ngo akurikize imico y'abanyamerika ahubwo bakifuza ko amerika yosayangana imbere y'abandi kugira bababere akarorero ibwirizwa shingiro rikaba ari naryo rimaze igihe kirekire kurusha ayandi mabwirizwa shingiro ku isi ryahimbaje imyaka amajana abiri na mirongo itatu muri uku kwezi trump yavuze ko ubwo rwandiko rudata igihe rwabaye inkingi y'amahoro iterambere hamwe n'uburenganzira bwo kwishyira n'ukwizana ku banyamerika hamwe n'abandi bantu ku isi yose bashoboye gukorera kuri urwo rwandiko mu kubaka mu kubaha ubuzima bw'umuntu agateka kiwe hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko Trump yavuze ati amerika ntivuga ku mabwirizwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu byonyine ati abanyagihugu bacu baratanze ubuzima bwabo kugira bakingire ubwigenge bwacu n'ubwigenge bw'ibihugu bitari bike ati nyuma y'aho amerika n'ibihugu bicuditse nayo bavuye mu ntambara y'isi yaranzwemo n'iseseka ry'amaraso menshi cyane nk'uko bizwi mu mateka y'isi ntibagerageje kwagura ubutaka bw'igihugu canke ngo bagerageze kuremera ibindi bihugu ngo bakurikize imico yacu ahubwo amerika yafashije gushinga ishyirahamwe nka onu kugira habe ikingirwa ry'ubwigenge bw'ibihugu umutekano n'iterambere kuri bose trump ati twifuza ko hoba ukumvikana ubucuti apana indyane n'urwanko ati dukorera ku byumviro birashe biba bivuye mu migambi y'ibyumviro hamwe n'imico kama tuba duhurije ko Trump ati ibyo bikaba ari ibyizigiro byacu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ibaze ko inshuti zanjye zisigaye zibibona bamwe muri bo ntibabisha burya barabimbaza ngo niba ntushobora kuryama ntamenye w'uko wiriwe niba ntashobora kubyuka ntamenye w'uko waragiye ibaze yuko nta kiganiro nasoza nakubuze sinabitekerezaga nabonaga ari bisanzwe kandi nawe niko bimeze burya mu maso ndabibona uramfuhira kandi nanjye nuko ndagufuhira kandi nawe nuko umvuze yuko jye nawe dukundana nubwo nawe urabwira undi ko amukunda ntabwo naba mbeshye ubu mvuze yuko jye nawe dukundana nubwo nawe urabwira undi ko amukunda ntabwo naba mbeshye iyo iyo iyo njye mbona dukundana ese ujya wibaza impamvu kukubeshya bitanyorohera ikindi nuko yaba amasangano ati ntitujya tubura ibyo tuganira burya iyo umutima wawe utari hamwe najya ahondi ndabimenya si ngombwa kumumagara kuko mbimenya mbere yo kubivuga ese ujya wibaza impamvu guhakana bitatworohera sinabitekerezaga nabonaga ari bisanzwe kandi nawe niko bimeze burya mu maso ndabibona uramfuhira kandi nanjye nuko ndagufuhira
inshuti mwese mwaduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.